radiyo ijwi ry'amerika turasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mbere y'uko tujya mu biyaga bigari ariko tubanze mu bwongereza aho umwami karori wa gatatu yari yatangiye imirimo ye nk'umwami mushya w'icyo gihugu uwo muhango wabereye mu ngoro ya yakobo wera i londres mu murwa mukuru ni nyuma y'itanga ry'umubyeyi we elizabeth wa kabiri wari umwamikazi yatanze ku wa kane w'icyumweru dushoje afite imyaka mirongo cyenda n'itandatu umwami karori yagiriye indahiro ye imbere y'abanyacyubahiro barimo abategetsi n'abakuru b'itorero ry'abangirikane umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza aho uwo muhango wabereye ni venuste nshimiyimana yarabikurikiye umva jofure mutagoma wari umuhango ushamaje umuhango utatse amabara yose abaturage bari bakereye ari benshi kumva itangazwa ry'umwami mushya n'umuhango uyoborwa n'akanama kakerewe kandi kagenewe kwimika abamina mu kinyarwanda umuntu yavuga ko ari akanama k'abiru bakuru n'umuhango ubundi usanzwe ubera mu muhezo ariko uyu munsi byabaye ubwa mbere uwo muhango uba ku mugaragaro ndetse ushyirwa no kuri televiziyo kugira ngo abaturage bose babirebe harimo rero ibice bibiri icya mbere nakubwira ni ugutangaza ku mugaragaro kandi bikandikwa mu mateka ko umwamikazi elizabeth wa kabiri yatanze igice cya kabiri cyari ugutangariza abaturage ko habonetse undi mwami mushya izina rye rigatangazwa ubu yitwa charles yitwa karori wa gatatu icyakurikiye habayeho kwemera inshingano ahawe nk'umwami mushya ndetse akanabisinyira onye muri abo bahamya harimo umuhungu we igikomangoma cya wells william ndetse n'umwamikazi kamira nabo babisinyiye yabaye rero umwami kuva nakubwira ko yabaye umwami kuva nyina yitaba imana ku itariki ya munani ariko uyu munsi nibwo yabaye umwami ku mugaragaro natwe hano twabikurikiranaga ku mateleviziyo nyuma rero yo kuba umwami yagejeje n'ijambo ku bakurikiraga uwo muhango yego nibyo navugaga yabanje gushyira umukono kuri izo mpapuro yemera yuko ari umwami uganje w'ubwongereza icyo gihe kandi akanemera ko yari amaze ndetse no kubirahirira yuko azubahiriza amahame agenga kiliziya yo mu gihugu cya scotland n'ibintu bamusabye nabyo gusinyira ndetse amaze no kubyemera kubirahirira mu ijambo rero yavuze yabwiye abaturage yuko azakurikiza urugero rw'umubyeyi we wamuteguriye nk'uko abivuze uyu murimo yemereye yuko ukomeye abwira abaturage kimwe n'abanyapolitiki ko azaba umwami uteganywa n'itegeko nshinga kandi akaryubaha bivuze ko atazivanga muri politiki ariko icyo nakubwira gikomeye ni uko yavuze ko azaba umwami wa rubanda i am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony, and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world.
uwo rero ni umwami karori wa gatatu agace k'ijambo yagejeje ku baturage venuste nshimiyimana none ubwo harakurikiraho iki
igiye gukurikiraho ni uko umwami yakomeje umwami karori wa gatatu yakomeje imirimo akaba kuva kuri kino gicamunsi kugera ku mugoroba byari biteganyijwe yuko ahura na minisitiri w'intebe rezicurasi ndetse na bamwe mu bagize guverinoma ye yagombaga kubona na rikepisikopi wa kanteriberi ndetse na rikepisikopi wa york ariko icyo abantu bategereje kubera ko abongereza ndetse n'amahanga bose bakomeje guherekeza mu cyubahiro umwamikazi elizabeth wa kabiri igitegerejwe rero ni ukuza mutabariza ku mugaragaro bitewe n'uko azatabarizwa mu minsi icumi kuva yitabye imana itariki nyayo ntabwo iratangazwa ariko biteganyijwe ko azava aho ari mu ngoro ya barimorari akajyanwa mu mujyi wa edimbura muri katedral ya mutagatifu jire akazahava aza hano mu bwongereza aho azaba ari mu ngoro ya west minisiteri mu gihe cy'iminsi ine abaturage bagashobora kumusezeraho nyuma rero agatabarizwa amahanga akomeje nabo kuyirebera hafi yiteguye kuzaza ndetse nakubwira ko nongere mbisubiremo yuko perezida wa leta zunze za amerika nawe ari mu bategetsi bakuru bazifatanya n'ibindi bikomangoma n'abandi bategetsi b'isi kuza kumuherekeza ikindi birumvikana gitegerejwe n'igihe uyu mwami azimikwa ku mugaragaro nabwo wagarariwe n'ibindi bikomangoma n'abandi bakuru b'ibihugu iyo tariki nayo ntabwo iratangazwa veniste nshimiyimana utubereye i londres mu bwongereza ndagushimye cyane kuri uwo mwanya urakomeza rero udukurikiranire uko bigenda ndabikora kandi nawe urakoze jeffrey mutagoma noneho tuze mu rwanda aho leta yatangaje ko abaturage bazakomeza kwinangira banga kwimuka ku bikorwa by'inyungu rusange izabimura ku ngufu muri abo harimo abasanzwe batuye nyarutarama mu mujyi wa kigali byavuzwe n'uwungirije umuvugizi wa leta y'u rwanda bwana ale mukurarinda ibiganiro akarere ka gasabo kagiranye n'abaturage byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje ku bagiye basimburana kuri iki kibazo eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali arakomeza iyi nkuru mu gutangaza ibi leta y'u rwanda yumvikanisha ko ikigendera ari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi ni ikibazo cyiganje cyane mu mujyi wa kigali kuri iyi ngingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye nyarutarama mu mujyi wa kigali hahawe akabyiniriro k'abanyahe mu biganiro akarere kagasabo kongeye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje ku bagiye basimburana kuri iki kibazo umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka gasabo madamu pauline umwari kuri iyi nshuro yabahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira mubimenyereye ni ngombwa ugomba kwimuka kandi kwirirwa usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi
ubutegetsi buratangaza ibi mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko ni nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umujyi wa kigali ukurikije ibitangazwa n'akarere ka gasabo biraca amarenga ko kwimura abaturage nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka nirutegeka ngo turabizi ari ubwo ati ngewe umpa amafaranga ngewe nzaguma aha none si uyu munsi w'ubuyobozi wubaha amategeko y'ubuyobozi wubaha amategeko y'igihugu iyo ubuyobozi bwaregetse inyungu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ku ngingo yo kwibutsa abategetsi ko bagombye kubahiriza amategeko uyu ni bwana emmanuel sahe nk'uw'inyarutarama muri gutsimbarara rero ku kintu cyitwa ingurane y'inzu ya busanza nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana n'abatuvuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki ntikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu uyishaka ayijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko n'ushaka ingurane nawe mu mafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye na cyane ko bajya kuba abayobozi bareke kwica amategeko ari mwe muyashyiraho itegeko rivuga ko ibi bikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwa ingurane ikwiye kandi yumvikanyweho hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane aho bashaka kubimura hagomba kubakwa n'umushoramari inyubako zigendanye n'igihe abaturage bakavuga ko nta gikorwa cy'inyungu rusange babona mu kubimura aho batuye uyu nawe ni bwana jean dodier shikama mwereko ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mu ishoramari uwo mushoramari twaje kubaka inzu hano akazayigurisha n'umwana wa shikama azaza kwiyigiramo umwana wa shikama azakinya rutarama imvura nimunyagira agenda aryamye kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange naho uri uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshyera ibi bintu biri ku karubanda isi yose ibimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba nyarutarama ni ishoramari ryabizanyemo ruswa na komisiyo leta nayo ikomeza gutsimbarara ko aho batuye ari habi bagomba kuhimuka rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe ni uko ari heza se we ni bwana ale mukurarinda umuvugizi wa leta y'u rwanda wungirije asobanura impamvu abatuye nyarutarama bagomba kuhimuka bwana mukurarinda yatangaje ko ibiganiro by'ubwumvikane bizakomeza ariko hari n'aho bizagera hakitabazwa izindi ngufu ku bazatsimbarara kwigomeka bihanwa n'amategeko eh, mu gitabo cy'amategeko hano mu rwanda bira- birahanwa kwigomeka ku buyobozi kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke kwigomeka eh, ku muntu ushinzwe umutekano Ni- nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko ibiganiro rwose birahari n'uyu munsi birahari n'ejo n'ejo bundi kugeza igihe eh, ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa mu kiganiro n'ijwi rya amerika depite frank habineza kuri iyi ngingo asanga niba koko hari abo ubutegetsi bubona batuye mu manegeka bwabakuramo mu mugambi wo kurokora ubuzima bwabo gusa depite habineza wakunze gukurikirana ibibazo bya banyahe agakebura ubutegetsi ko bwakwitonda ku miryango yarangije gushyikiriza inkiko ibibazo byayo icyemezo kindi cyafatwa cyagomba gufatwa uh, umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara kuko ntabwo eh, dushyikiye mu rukiko ubuyobozi bwagombye kuyijyamo bit- urukiko rutareponosa rutanga umwanzuro wa nyuma ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bike mu nkiko kuri ubu butegetsi bwumvikanye mu ndimi ebyiri mu nkiko umujyi wa kigali uburana ugaragaza ko ari impuhwe wagiriye abaturage nyuma y'aho bawuciriye mu rihumye bakubaka mu kajagari bityo ko ugomba kubagendera amazu agendanye n'igihe ahandi uravuga ko ugiye kubimura kubera ibikorwa by'inyungu rusange ari naho abaturage bakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga iki kibazo cya nyarutarama kimaze imyaka isaga itanu kirareba imiryango isaga igihumbi magana ane kugeza ubu butegetsi buvuga ko bumaze kwimura abagera muri magana atandatu ngo hari itegeko ngo rishyiraho ngo usuzuguye polisi ngo uwo muturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u rwanda amukurikira ese umuyobozi we w'uwo muturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye iri tegeko rizamukurikirana ni iri ikindi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
iki ni ikiganiro ejo
tubaha ikaze mwebwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yoseko ukorera i kigali mu rwanda ni ikiganiro gihagarariwe na niye na roje mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye doris mugisha ukomeje ndetse na kumva radiyo mugenzi ijwi rya wanjye amerika ivugira i Anise washington Bino dc mu Mukunzi.
kinyarwanda Amakuru no mu y'umunsi kirundi sabiri.
kugeza umwanya Nizere ko wagize w'ikiganiro ibiruhuko byiza.
ejo meze neza cyane utegurirwa dori ni amahoro n'urubyiruko rwo mu rwose Rwanda.
ibiruhuko byagenze neza nawe ariko ndabona umeze neza ni bya bindi ngakuzuye umutima agasesekara ku munwa aha reka twizere ko n'abadukurikiye bameze neza Ah, none se sabi uyu munsi turaza kuba tuganira ku ki bakunzi bacu nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu kabiri mu kwezi ni ukuvuga buri nyuma y'ibyumweru bibiri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku burenganzira bwo kuboneza urubyaro yego tugiye kurebera hamwe se ninde hagati y'umugabo n'umugore ugomba gufata iya mbere mu gikorwa cyo kuringaniza urubyaro icyemezo cyo guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro se gifatwa nande cyangwa se guhatirwa ubwo buryo bugira ingaruka ki yego turaza kumva ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo by'ababyeyi bo mu karere ka gasabo ho mu mujyi wa kigali turaza kandi no kumva ubundi se itegeko riteganya iki kuri iyi ngingo ese rireba bande ubundi namwe abadukurikiye mumaze kubimenyera ko mugira uruhare muri iki kiganiro turaza kwakira ibitekerezo byanyu ntimujye kure ndetse n'abakunzi b'ikinamico nkugire nababwira ngo ntimujye kure y'inyashyiramajwi zanyu
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu
ikaze ikaze nanone mu kiganiro ejo nk'uko mumaze kubimenyera rero buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku burenganzira bwo kuboneza urubyaro hirya no hino usanga humvikana ibitekerezo bitandukanye ku baba bakwiriye gufata umwanzuro kuri gahunda zitandukanye cyane cyane mu bashakanye aho usanga bimwe hari uwo bireba undi nta jambo bifite ugasanga bigize ingaruka mu gihe hatabayeho kumvikana aha rero twavuga ku guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro dore ko hari igihe abagore bakunda guhatirwa n'abagabo babo kuboneza urubyaro ndetse uburyo bumwe bwakwanga ntibagire ijambo mu guhitamo ubwababera bwiza bikaba byateza ibibazo ndetse ugasanga abagabo bamwe na bamwe babigize ntibindeba nk'uko twabikomojeho rero turarebera hamwe ese hagati y'umugabo n'umugore ninde uba ukwiriye gutera intambwe mu guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro dore akenshi usanga uburenganzira bwo kuboneza urubyaro butavugwaho rumwe n'uwaba bufite cyane cyane hagati y'abashyingiranywe ugasanga binateza amakimbirane aho usanga akenshi umugabo ari we ufite ijambo ku buryo bwakoresha ndetse n'igihe bwakoresherezwa ni kenshi cyane usanga abashyingiranywe rwose bashyamiranye kubera ko wenda umugabo uburyo ashaka sibwo umugore ashaka yewe ugasanga umwe ategeka undi gukoresha uburyo runaka kandi wenda batabiganiriyeho hari n'igihe usanga nk'umugabo ntabyo ashaka nyamara umugore agaragaza ko wenda umubare w'abana bamaze kubyara wakabaye uwo ugasanga umugabo arabyanze da noneho ugasanga ejo n'undi mwana aravutse n'ejo bundi undi araje mu by'ukuri ngewe hari urugero nzi rw'umuryango umwe byagenze gutyo nk'uko bivuze ariko noneho umugore aza kunyura inyuma ajya kuboneza urubyaro nyuma y'uko hari hajemo umwana wa gatanu umugabo rero aza kumenya amakuru byabaye rwaserera hafi yo kubona agatanya ariko baza kubicaza barabaganiriza birakemuka ingaruka zo ntabwo rwose zabura urumva ko ingaruka zo kudasobanukirwa zari nyinshi ari nayo mpamvu turaza kurebera hamwe icyo itegeko riteganya ku burenganzira bwo kuboneza urubyaro hagati aho rero nawe udukurikiye wagira uruhare muri iki kiganiro utwoherereza ubutumwa bwawe ukatubwira ese wumva ari nde hagati y'umugore ndetse n'umugabo ukwiriye gutera intambwe ya mbere muri gahunda yo kuboneza urubyaro ibitekerezo byanyu turabitegereje mu gihe hari bamwe mu bagabo cyangwa abagore bahatirwa nabo bashakanye gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro babahitiyemo bamwe mu bagore n'abagabo mu karere ka gasabo mu murenge wa rutunga baravuga ko guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bugomba kuba amahitamo y'umugore gusa ku rundi ruhande hakaba hari abameza ko umugabo ari we ukwiye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bakoresha mu rugo mugenzi wacu mu nziza pacifique yaganiriye na bamwe mu baturage bagira icyo bavuga kuri iyi ngingo
ni umugabo kuko akenshi na kenshi iyo umugore abyaye indahekana ingaruka nyinshi ingaruka cyane cyane zigwirira umugabo ni ukuvuga ngo iyo ubyaye indahekana ntabwo ubona ukuntu ujya gushakisha gutunga uwa mbere ukabona acutse imbaraga z'iminsi igihumbi zitamugiriye umumaro bitewe n'uko aba yakurikiwe iyo minsi igihumbi itarashira ngo afate intungamubiri akura mu ibere nkenerwa twebwe ababyeyi twe tugomba kuba nyambere kuboneza kuko niba aguhaye ubyaye umwana amezi atandatu akarangira ukongera ukabyara undi ukabaheka ari babiri ugaheka uwo mundi ugaheka no ku mugongo niho bigiraho imbogamizi kuko umugabo akubitamo ipantaro rye bye agasirimuka akigendera wowe ugasigarana n'inda n'umwana kandi ntabwo umubwiye ati mumfashije uyu undi ari mu mugongo wazabikwemerera njye naboneza iki kumva ndi umugabo umugore niwe ugomba kuboneza umugore umugore niwe uvunika njye se mvunike uyu mugore niwe uhitamo niwe unavunika mu bintu byo kubyara no kurera havunika abagore cyane niwe ugomba guhitamo kuboneza urubyaro umudamu umudamu igihe cyose ashatse gusama byakunda ariko umugabo we n'ubundi atabonanye n'umugabo ntabwo yatwara inda numva rero umudamu n'ubundi niwe ugomba kubigiramo uruhare runini kurusha umugabo kubera ko n'ubundi ari we bikomokaho kugira ngo ashobore guhita yasama gutwara inda se amezi icyenda kugira ngo biba byoroshye byo hagati y'umugabo n'umugore uhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro ni umugore kuko umugore niwe wamenya ikimubongamira cyane yego n'umugabo afite uruhare rwo kumufasha guhitamo ariko umugore niwe uhitamo uburyo bumunogeye kuko aba ari uburyo butandukanye ubwo rero umugabo ashobora kuguhitiramo bitewe n'imyumvire ye wenda wowe utabishaka bigira ingaruka kuko hari ubwo aguhata ukamwubaha nk'umutware wamwubaha wenda ubwo buryo ntibukorane n'imibereho yawe ngewe mba mbona uburyo bwiza ari ngewe wabwihitiramo bwo kuboneza urubyaro umugabo ngewe arambwira ngo gende ukoreshe uburyo wumva buboneye nanjye nkagenda nkabaza muganga akambwira nubwo byose bigira ingaruka ku mubiri ariko byose ntabwo bigira ingaruka zimwe Njya kuko mubona.
byose aba ari njyewe biba bireba n'ingaruka ari njyewe zizageraho arambwira ati genda ukoresha uburyo wumva butakubangamiye gusa wenda hari uburyo ushoboye gukoresha wakabwanga ntabwo wabwira umugabo ngo uzajya ukoresha kondomu za buri munsi ngo akwemerere rwose Oya, yarakubwira ati hoya rwose ahubwo mwabyara paka ariko ntukoreshe puridanse rwose n'umugabo kubera ko abana iyo mubyaye benshi ntabwo mubasha kubarihira amashuri no kugira ngo muba mwa- mwanabambika mbese cyangwa no kubagaburira
sabi wumvise ko umubare munini hari uwemeza ko umugore ari we ukwiye gufata iya mbere mu guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro rwose niko babyemeje reka nshimire mugenzi wacu nkuru nziza pacifique ndetse n'abo baturage bo mu mujyi wa kigali mu ku bitekerezo byabo ndagira ngo rwose n'abadukurikiye nabo nibamara kubitekerezaho batubwire ese ninde ukwiriye gufata iya mbere mu gikorwa cyo kuboneza urubyaro
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
dukomeje n'ikiganiro umubyeyi witwa mukamurenzi wahinduriwe izina wo mu murenge wa burega mu karere ka rulindo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu avuga ko mu gihe cyo guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro n'uwo bashakanye nta ruhare yabigizemo kuko yahisemo uburyo umugabo we yifuzaga avuga ko byamugizeho ingaruka zirimo imihindagurikire y'ubuzima mugenzi wacu nziza pacifique yaganiriye nawe asobanura uko byamugendekeye bizwi ko iyo umugabo n'umugore bagiye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bicara bakaganira bagahitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro bubaboneye mu rugo rwanyu mujya guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro nk'ibyagenze bite ntakubeshye rero umugabo wanjye yampitiyemo pe ndagenda njya kwa muganga barabikora bamaze kubikora bwarambangamiye ndagenda ndabyibuhanga na umusozi wose mba munini nanjye ubwanjye bintera ikibazo nkahora kwa muganga nkahora n'isereri nkahora ndwaragurika byambere ibibazo bikomeye cyane umugabo niwe wampitiyemo kuko na gutyo ubona ngana ni ukubera imiti nakoresheje ntabwo ari gutya nahoze ngana umaze kubona ko uburyo bwo kuboneza urubyaro umugabo yaguhitiyemo bukugizeho ingaruka wowe n'uwo mwashakanye mwabyitwayemo mute natashye mgeze mu rugo mbimuganirizaho mwereka ukuntu ikibazo kimeze a- abanza kubyanga kubimwumvisha biva kure pe ariko n'ubundi byarangiye tubonye ko nta yandi mahitamo yandi anyemera ko najya guhinduza nkakoresha ubwo nshaka ku bwawe se ukurikije ah, uburyo bwo kuboneza urubyaro wakoreshaga bwanakugizeho ingaruka ubundi wumvaga wakoresha ubuhe buryo bwo kuboneza urubyaro nakoresha ibinini nakoresha agakingirizo umugabo aba ashaka inshinge Mhm. wowe n'uwo mwashakanye munyuze mu buzima bwo kutumvikana uburyo buboneye bwo kuboneza urubyaro umwe ashaka ubu undi ashaka ubundi ukurikije gahunda zo kuboneza urubyaro zihari ndetse n'uburyo bwo kuzihitamo nkawe hagati y'abashakanye ninde ukwiriye guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro cyane cyane igitsina gore nicyo cyakagombye kugira uruhare mu kuba umuntu yahitamo uburyo bwiza bwo kuboneza Mm.
kuko akenshi nibo bahura n'imvune zo kubyara a- abana b'inkurikirane ugasanga ni nabo bafite inshingano zo kuba bakwita kuri abo bana cyane bagahura n'imvune nyine z'abana b'incuke mbona igitsina gore cyo gikwiye kugira uruhare runini cyane mu kuboneza kuko Mm.
nibo bivuna cyane kurera kwihitiramo biracyari ikibazo kigoye
nk'uko mumaze kubyumva mwiyumviye uburyo kuba yarahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro byamugizeho ingaruka zibangamiye ubuzima bwe nubwo wenda nyuma baje kubiganiraho bugahindurwa ariko ingaruka zo zari zamaze kumugeraho nk'uko mwaziyumviye reka dushimire pacifique nkuru nziza ndetse n'uyu mubyeyi wemeye gusangiza ubuhamya bwe abateze amatwi ikiganiro ejo
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
tugikomeza kubaza abakurikiye ikiganiro ejo mu nkuru zatambutse twakomeje kwibaza ku cyo abakora muri serivisi zo kuringaniza urubyaro nabo icyo baba babivugaho iraguha joyize umuforomo wo mu kigo nderabuzima cya byumba mu karere ka gicumbi ukora muri serivisi yo kuboneza urubyaro avuga ko ari inshingano n'uburenganzira bw'abashakanye bombi ibindi ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore mu kiganiro ejo kuboneza urubyaro ku bashakanye ni ibintu bireba umugore n'umugabo uburyo rero babihitamo tugendeye ku byo uburyo twebwe dufasha abantu ni uko twigisha ababyeyi muri rusange cyane cyane nk'abatwite baje mbese kwisuzumisha batwite baherekejwe n'abagabo babo tubasha kubaha inyigisho zijyanye no kuboneza urubyaro ibyo rero bibafasha gutekereza hakiri kare ku buryo bazageza igihe cyo kubyara baratekereje kuri bwa buryo bwose tuba twarabasobanuriye bakagira amahitamo bumva abanyuze mu gihe habayeho kutabyumva kimwe cyangwa se umwe ntanyurwe n'uburyo bwakoreshejwe icyo gihe mubafasha iki ubundi iyo habayeho kutumvikana kuboneza urubyaro mu muryango bishobora guturuka ku mugore bishobora no guturuka ku mugabo kuko bose biba bishoboka hari igihe umugore aba yumva ya- yaboneza urubyaro kugira ngo umwana abanze yigire hejuru wenda abone kubyara undi hari n'igihe n'umugabo ari we afite mbese ubwo bushake kurusha umugore we byose biba bishoboka rero iyo duhuye n'umuntu umeze utyo icyo tubafasha ni uko twegera wa wundi utabyumva tugafatanya tubasha nawe kumusobanurira tukamwereka ibyiza byo kuboneza urubyaro tukamwereka yuko igihe ashakiye kubyara n'ubundi azongera akabyara hari n'igihe dusanga umuntu atabyumva kubera amakuru y'ibihuha afite ku buryo bwo kuboneza urubyaro yakuye muri bagenzi be mu bagore bagenzi be cyangwa se mu bagabo bagenzi be iyo tubashije rero kuganira n'uwo nguwo utabyumva bituma tumusobanurira buri buryo ukwabwo buri buryo ukwabwo buri buryo ukwabwo E, nkatwe kubera ko dufite serivisi yo gusuzuma abagore batwite aho ni ahambere dushobora kubonera umugore n'umugabo biratworohera ikindi no kubyara akenshi abagabo baherekeza abagore babo kubyara aho hose tuhabonera umwanya wo kubibabwira ubundi se muga ninde wagafashe intambwe ya mbere mu guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro igitekerezo cyo kuboneza urubyaro kireba umugore n'umugabo ni bose nta byo kuvuga ngo wateye intambwe ya mbere ngo ni umugabo ngo wateye intambwe ya mbere ni umugore bose birabareba ahubwo igihe bari mu muryango nk'uko baganira ku yindi mishinga y'urugo yateza imbere urugo ni ukuvuga ngo no kuboneza urubyaro ni ibintu baba bakwiye kuganiraho bombi nta byo kuvuga ngo ni, ni runaka ukwiye kuba azana icyo gitekerezo ntabwo bireba umwe oya ngewe ikintu numva na wenda mu gusoza twa twashishikariza aba- abantu bose kwitabira serivisi zo kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro bifasha mu iterambere ry'umuryango kuko bituma utegura ejo hazaza ndetse n'umubyeyi wa mugore ubyara utwita akanabyara bikamufasha no gukomera numva ari icyo nabasaba turabashimiye murakoze cyane mbere yo gusoza reka twakiriwe icyiza kirisitira tugezeho ubutumwa dusanyije mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku burenganzira bw'umuturage mu gutanga ibitekerezo turagaruka mu kanya
Ah, murakoze cyane ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu twabagejejeho nabibutsa ko twaganiriye ku burenganzira bw'umuturage mu gutanga ibitekerezo aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo uburenganzira bw'abaturage mu gutanga ibitekerezo bwubahirizwe mu kiganiro twabagejejeho ubuhamya bw'umugabo watanze amakuru bikamugiraho ingaruka twanaganiriye na rushingabigwi jean bosco umuhuzabikorwa w'itangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb si ibyo gusa twanabagejejeho ikiganiro twagiranye na john mudakikwa umuyobozi w'umuryango utari uwa leta ugamije gusobanurira abaturage amategeko no guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko kizwi nka center for rule of law yagarutse ku ngaruka ziterwa no kuba hari bamwe mu baturage bahutazwa mu gihe batanga ibitekerezo byabo twihuse uwiringimana gaspar uherereye mu karere ka bugesera yagize ati ntabwo bikwiye ko umuturage ahutazwa kuko iyo agaragaje ikibazo cye ubuyobozi bumufasha kugikemura naho niyirora emmanuel uherereye mu karere ka nyanza yagize ati gutanga ibitekerezo ni uburenganzira bwa buri muturage bugomba kubahirizwa abatabikoze amategeko agakurikizwa dukomereze kuri ndacyayisenga john uherereye mu karere ka rwamagana aho yagize ati ni kenshi twumva bavuga ko umuturage wabwiye itangazamakuru bitagenda aho atuye usanga bamwikoma bakavuga ko atari byo ibyo yavuze naho ugasasira Theogene uherereye mu mujyi wa kigali mu murenge wa kanombe yagize ati uburenganzira bw'umuturage bukwiye kubahirizwa mu gutanga ibitekerezo ahari intege nkeya ababishinzwe bakahakosora naho irambona keni uherereye mu karere ka bugesera yagize ati nkunda ikiganiro ejo naho nyandwi emmanuel uherereye indera yagize ati ababikora bagahutaza uburenganzira bwo gutanga igitekerezo bakwiye kubihanirwa ariko nanone kuba watanga igitekerezo ntuba ukwiye gusebanya cyangwa ngo uvuge ibitari byo naho uwamahoro teoneste uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati nta muturage ukwiye guhutazwa mu gutanga ibitekerezo kuko ni uburenganzira bwa buri wese ahanini usanga ababikora baba banga ko ibitagenda byagaragazwa reka duhinire kuri dusengimana matusera uherereye ijari mu karere ka nyarugenge aho yagize ati dukunda ibiganiro mutugezaho natwe turabakunda nshuti muduteze amatwi mu masegonda make tuba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe washyize hamwe ibiganiro amahoro n'amahoro